turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane ninahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize abarwanyi umurwi mayimayi urwanya ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nabo mu murwi red tabara rwanya ubutegetsi bwo mu burundi bagirizwa ko baraye banyuruje abapfasoni n'abana b'abanyamurenge barenga mirongo ibiri n'inyuma y'ibitero bivugwa ko bagavye ejo kuwa gatandatu baduteye nyine mu gitondo nka saa kumi n'imwe turihisha turatabanyika none ubu turi ahantu bita mu marimba uyu ni umwe mu bafasoni yemeza ko ari mu banyurujwe yaba rede tabara yaba mayimayi barahakana ibyo bagirizwa muraza kubyumva muri ano makuru muri make ko yagezwe hirya nino ku isi ha muri leta zunze ubumwe za amerika abantu babiri bahitanywe n'amasasu yamijaguwe mu kibanza gikinirwamo umukino wa biyar mu gisagara ca miami kiri muri leta ya florida navyo turabigaruka ko mu yagezweho ku mugabane wa afurika harimwo ay'inama yo kwiga ku kibazo c'itembagazwa ry'ubutegetsi riba ibaye ubwira kabiri muri mari mu kiringo c'amezi icenda iriko ibera muri ghana mu kanya nido nido nongere ndabaha ikaze abantu babiri bahitanywe n'amasasu yamijaguye mu kibanza gikinirwamwo umukino wa biyar mu gisagara ca miami kiri muri leta ya florida mu manuko bushira ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za amerika polisi y'aho vyabereye yavuze ko mu masaha ya kare cane kuri uno wa mungu abantu batatu bitwaje inkoho basohotse umuduga barimwo batangura kurasa ahari hateramiye abatari bake bahejeje baca bahunga bakoresheje uwo muduga nyene abakomeretse nk'uko polisi bandanya ibivuga ni n'imiburiburi mirongo ibiri ico kibanza cariko gikinirwamo biyara kinakorerwamo ubucuruzi butandukanye cariko kiberamwo kandi ibiteramo ibitero bikorwa n'abitwaje inkoho mu bibanza biba biteramiyemwo abantu amashure n'ahakorerwa ubudandaje muri leta zunze ubumwe za amerika bisa nk'ivyabaye akaranda mu kwezi guheze president joe biden yavuze ko iki kibazo kimereye nabi cane amerika ishirahamwe ryigenga naryo gun violence archive rivuga ko mu mwaka uheze abarenga ibihumbi mirongo ine na bitatu baguye mu bitero vy'abitwaje inkoho mu mareta atandukanye ya leta zunze ubumwe za amerika tuva aha muri amerika twerekeza muri tanzania aho abayisilamu bifuza kuzoja mu rugendo rweranda rwahaje ruzobera mu gisagara ca meka muri arabiya saudite mu kwezi kw'indwi basaba kuronswa incansho za covid ya cumi n'icenda urugendo rwahaje ruri mu rwo abayisilamu babishoboye basabwa gukora n'imiburiburi rimwe mu buzima bwabo uno mwaka arabiya saudite yavuze ko atanumwe azokwinjira igisagara ca meka kiberamwo urwo rugendo kigafatwa nka ceranda muri iryo dini adacandazwe umugera wa korona mu gihe tanzania itaratangura gucandaga uwo mugera abayisilamu bo muri ico gihugu bavuze ko bafise impungenge ko bishobora gutuma abavyifuza bataja muri urwo rugendo umwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika muri tanzania yagize ati umwanya usigaye kugira ngo urugendo rwa haje rutangure ni muto ariko turizeye ko indongozi zacu zizobidufashamwo mu ntango z'uno mwaka tanzania yamiriye kure inshansho za covid ya cumi n'icenda muravyibuka aho muhisi john pomb magufuri yakomeje kumvikana ashishikariza abanyagihugu biwe gufata imiti kama hagukoresha inshansho amaze gushengera ariko wamusubiriye madame samia hassan yaciye ashiraho umurwi ufasha leta guhangana n'ico kiza mucegeranya uwo murwi wasohoye haraheze indwi zibiri wahanuye leta gutangura gucandaga abanyagihugu uvuga ko incansho za covid ya cumi n'icenda zizewe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka yagezweho ijya nino ku isi tuyabandanirize kuyavugwa muri mali abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi mu bihugu vyo muri afurika yo mu burengero cdao kuri uno wa mungu bahuriye muri ghana mu nama yo kwiga ku kibazo c'itembagazwa ry'ubutegetsi ribaye ubugira kabiri muri mali mu kiringo c'amezi icenda batumiwe muri iyo nama harimo perezida mushasha wa mali colonel asimi goita yaraye ashitse hafi ya Accra ku murwa mukuru wa Ghana itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko ikete rifitiye kopi ryerekana ko Colonel Goita yari yatumiwe mu ishikirano yonyene yabanjirije inama nyezina y'ibihugu cumi na bitanu bigize CEDEAO sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Mali ku wa gatanu w'ino ndwi niho yemeza Colonel Asimi nka president w'ifata kibanza w'ico gihugu ihirikwa ry'ubwo butegetsi bwa gisivile byari bitegekanijwe ko butwara mari by'imfatakibanza gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hatunganijwe amatora ryabaye kuwa mbere muravyibuka aha tuributsa kandi ko mu kwezi k'umunani ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri colonel asimi goyita na bagenzi biwe bandi b'abasirikare bari bavanye ku butegetsi perezida ibrahim bubakar keita hanyuma baca banka guha ubutegetsi abasivile ariko kubera ukugondozwa n'amakungu bihera babikoze kuri ino nshuro ya kabiri batembagaje ubutegetsi bavuze ko bazokubahiriza isango ryo gutunganya amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri naho hashobora kuzoba harimwo impinduka batavuze ijwi ry'amerika aya makuru yose nayandagezeho ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera muri repubulika demokarasi ya kongo aho ubuyobozi bwa mituwariti y'abanyamurenge bari muri groupema ya bijombo bagiriza abarwanya umurwi wa mayimayi urwanya ubutegetsi bwa repubulika demokarasi ya kongo naho mu murwi red tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi ko baraye banyuruje abarenga mirongo ibiri bagizwe n'abagore n'abana ni mu bitero bivugwa ko iyo mirwi yagavye mu mihana itandukanye y'abanyamurenge baba muri teritwari ya uvira intara ya kivu y'epfo ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi wacu vedaste ngabo amakuru ijwi rya amerika rikesha abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri grupema ya bijombo iri mu birometero mirongo itandatu n'umujyi wa uvira batangaza yuko nyuma y'ibitero bagabweho n'inyeshamba z'abamayimayi y'irunga n'abagwanyi b'abaredi itabara bakica abaturage batanu ndetse bagakomeretsa abandi icumi hari abagore n'abana nabo bajanywe bunyago n'abo bagwanyi b'abamayimayi na redi itabara nk'uko byemezwa na sebineza john umuyobozi wa mituwarite y'abanyamurenge muri bijombo ibitero byateye ku muramza bacimutaho abagore benshi cyane ku muramza hari umugore witwa nyakibanza bamujananye n'abana batanu uwo mugore akaba afite amahasha n'undi witwa munyura nawe n'abana babiri n'uwitwa nyaziraje n'abana babiri n'undi mukobwa witwa nema waho nyine ku muramza n'undi witwa nyandamira n'abana bane n'undi witwa shantale n'undi mudamu witwa ramu n'undi mukobwa witwa nyansuhurwa n'undi mudamu witwa nyakazungu abo bose baragiye tufite akababaro k'abo bantu kugeza ubu ngubu ntituzi aho bari aba bagwanyi ba mayimayi irunga hamwe na redi tabara bashinjwa gushimuta aba baturage basanze mu muhanda wo kumuramza mu rushimisha ku kiziba twagerageje kubavugisha kugira ngo tubabaze amakuru y'abo bantu bajyanye ntibyadukundira gusa umwe mu bagwanyi ba redi tabara twavuga ntitashatse ko dufata amajwi ye yavuze yuko abo bantu bafashwe na mayimayi babambura mayimayi bageze mu masango uyu mugwanyi akomeza kuvuga yuko imiryango y'abo bantu bashimuswe yakora ubuvugizi kuri monisco no muri seyiseri kugira ngo barebe uburyo baza gutora abantu babo gusa umwe muri abo bagore bashimuswe uri marimba ahari uwo mugwi w'abagwanyi ba redi tabara yiganijwe ijwi amerika uko byagenze muri aya magambo baduteye nyine mu gitondo nka saa kumi n'imwe turihisha turatawanyika none ubu turi ahantu bita mu marimba niho duhagarariye twazanye n'abasoda niho baduhagarariye abadufashe ni abamayimayi ariko turi kumwe n'abandi nyine hano uko batuzanye baradushyikije nta kibazo ndi kumwe n'abandi nyine bo ku ijimbu n'imbuzi abo kwa masofe nibo turi kumwe na muka samusoni wo mu kanono gasore felix umwe mu bashefu wo muri gurupuma bijombo avuga yuko iki kibazo cy'aba baturage bashimutiwe mu ntambara bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo n'umuryango utabara imbabare ukorera mu ntara kivu y'epfo iki kibazo twabigeje mu buyobozi bwa kongo tubabwira yuko abantu bagiye amateka abandi bapfuye ariko leta ya kongo nta kiradusubiza kuko nyine n'ubushaka bari bukeye sesere tumaze kuyibwira yatangiye gukora amakontakite mu rwego rwabo bashakisha ariya amagurupe arume kugira ngo barebe yuko bagarura abantu aba baturage b'abanyamurenge bashinja igisirikare cya kongo fardc gikorera mu bijombo ko bategwa bakicwa bakanyagwa amatungo ndetse abagore n'abana bagashimutwa kirebera abantu baraterwa kandi bagaterwa hari leta bagaca mu maka ya leta bagatambuka bakagera mu mihana bakica abantu leta ihaye irebera bagasura bakagaruka bagaca mu maka ya leta bakagenda ndetse n'iminyaga imwe bakayasigira abasirikare ba leta ikaya gisirikare baciyemo baciye ku ikiri kuri gongwa baca ku ikiri mu gatanga baca ku ikiri ku murambya baca ku ikiri kuri nyarwango ayo maka yose bayaciyemo yarimo abasirikare kandi benshi baragenda bica abantu bashimuta n'abandi abantu bagera kuri mirongo irindwi na barindwi bafite uyu munsi gusa mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere yarayashyize hanze kapiteni dieudonne kasereka yavuze yuko ejo habaye intambara hagati ya mayimayi y'irunga ifatikanyije na redi tabara igwana n'abagwanyi ba koroneri makanika hanyuma fardc yari mu muhana wo kumurambya iwuvamo ije gucungira umutekano abaturage barimo bahunga berekeza ku mugeti redi tabara yakunze guhakana kutivanga mu bitero by'abamayimayi bagaba ku baturage b'abanyamurenge batuye muri teritwari ya uvira fizi na mwenga gusa mu kwezi gushize hari umusaza witwa kazingo garasiye yafatiye mu ntambara zabereye mu rurambo nyuma y'ibyumweru bibiri iza kumurekura vedase ngabu ku bwaradiye ijwi ry'amerika uvira wo mu ntara kivu y'epfo u rwanda rwongereje igihe ntarengwa cyo gukoresha impapuro z'inzira pasiporo zisanzwe izihasanzwe zategerezwa guhera ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kuza zigasubirirwa na shasha zikoreshwa mu muryango wa afurika y'ubuseruko leta y'icyo gihugu isigura ko ikiringo cyo kuzisubiriza cyongereje umwaka wose mu ntumbero yo korohereza abagizweho ingaruka n'ikiza cya covid ya cumi n'icyenda ibindi kuri ino nkuru reka tubaze mugenzi wacu asumta kaboye urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi gutaha kwa gatandatu uyu mwaka zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nk'uko bitangazwa na leta na koroneli gatarayiha regisi ukuriye uru rwego avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu banyarwanda baba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha kuzihindura bitewe n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda abanyarwanda benshi bari mu mahanga barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira bigira hanze nyine mu bindi bihugu by'amahanga bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za masade zibegereye z'u Rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga iri kumwe byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza pasiporo rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe ni ukuvuga amezi cumi n'abiri igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa abanyarwanda bose bashaka pasiporo nshya bakwiye kuba bazibonyemo zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi gutaha kwa kane na bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gihe cyongereho zikaba zizata agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki makumyabiri n'umunani kamena ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u rwanda ibihumbi ijana mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga ibihumbi mirongo itanu kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda ibihumbi ijana aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku bihumbi mirongo icyenda na bitanu igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda gusa damascene rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije abanyarwanda nta gihe runaka kigenwe cyo ko umuntu agomba kuba yahindutse pasiporo umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza bibiri na makumyabiri na gatanu ntabwo tuzamusubiza inyuma ahazazira azafata pasiporo y'icyatsi kugeza ibi bihugu byose bigize afurika y'iburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya uno munsi ku mugoroba niho hasozegwa irushanwa rya basketball africa league ryari rimaze indwi zibiri ririko ribera ku murwa mukuru w'u rwanda i kigali ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda amaze izo ndwi zibiri zose abikurikiranirana hagufi jean claude munyandinda amahoro ngaho kuri arena ni meza uno munsi imikino yari itegekanijwe yagenze gute muri rusange nibyo nk'uko wari ubikomojeho uyu munsi nibwo irushanwa rya basketball africa league ryaberaga mu rwanda ryasojwe mu gusoza rero habanje kuba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu umukino watangiye saa sita n'igice ku manywa aho rero ikipe ya petro de rwanda yahuraga na patriote basketball club yo mu rwanda petro atletico yo muri angola ikaba yashoboye kwegukana uwo mwanya wa gatatu itsinze ikipe ya patriote amanota mirongo icyenda n'arindwi kuri mirongo itandatu n'umunani ikinyuranyo cy'amanota hafi mirongo itatu rero bisobanuye ko petro y'u rwanda niyo yashoboye kwegukana umwanya wa gatatu hanyuma patriote basketball club ifata umwanya wa kane mu gihe rero ubwo hagombaga gukurikiraho finali finali ikomeye cyane hagati y'amakipe abiri amakipe abiri akomeye cyane yo mu bihugu byo mu majyaruguru y'afurika ayo nta yandi ni es monastir yo muri tunisia ndetse na zamalek mu misiri ni iyahe mpamvu none ga jean claude yatumye ekipe y'u rwanda patriote basketball club itsindwa mu mukino wayo wo guhatanira umwanya wa gatatu ni byo koko ikipe ya patriote ni ikipe twavuga ko ifite urwego rugereranyije ugereranyije n'izindi kipe zisanzwe zikomeye ikipe ya petro de rwanda ni ikipe isanzwe ikomeye ku ruhando rwa afurika ni ikipe ifite ibikombe bya afurika ku makipe yabaye ya mbere kubaye ibikombe bigeze kuri bibiri naho ikipe ya patriote nibyo yari igiseguka ku rwego rwo hejuru rw'ubu ngubu kuba rero yegukanye umwanya wa kane nditsinze umwanya wa gatatu byatewe n'uko abakinnyi bayo urebye muri rusange ntabwo bamenyereye ntabwo bamenyera amarushanwa akomeye mu gihe ikipe ya petero y'u rwanda ari ikipe imenyeranye ni ikipe itwara ibikombe haba muri angola ndetse no ku rwego rwa afurika bavuga ko rero ari nka dawudi wahanganaga na goliyati ariko nanone umuntu ntiyabura kuyishimira ikipe ya patriote kuba iserutse ku nshuro ya mbere mu irushanwa mpuzamahanga rikomeye ryo kuri uru rwego ikaba ishoboye kuba iya kane mu makipe cumi n'abiri yari yaserutse twavuga ko ari intangiriro nziza bitanga icyizere ko mu marushanwa ataha mu myaka izakurikiraho ushobora kuzitwara neza kurushaho urabivuze ni ku nshuro ya mbere ihiganwa nk'iryo ribaye mu mateka ya afurika rikabera no mu gihugu cy'u rwanda u rwanda rwungukiye iki mu kwakira iryo rushanwa rya ga jean claude munyandinda igihugu cy'u rwanda cyungukiye ibintu byinshi mu kwakira rino rushanwa rya bal na mbere ni uko igihugu cyarushaho kumenyekana igihugu cyamenyekanye nk'ahantu hashobora kubera imikino ikomeye ku rwego rwa nba ku rwego mpuzamahanga aha rero ni ishusho nziza n'isura nziza y'igihugu igaragaye ikindi kandi ku rwego rwa tekiniki cyangwa se urwego rw'imikinire nyirizina muri uyu mukino wa basketball ni urwego rwiza ni impamvu nziza yo kuba hakururwa cyangwa se abafatanyabikorwa mu nzego zinyuranye harimo n'abashoramari harimo n'abantu bashora amafaranga mu bintu by'imikino ni ijisho ryiza ryatunzwe ku rwanda kugira ngo habe habaho igikorwa cyo gutera inkunga amakipe hagamijwe guteza imbere basketball aha rero ikindi umuntu yanavuga umuntu wenda yanashimira itangazamakuru itangazamakuru ryo hirya no hino ryagerageje gushyira guhanga ijisho ryaryo ku rwanda bivuze ngo ari ibirebana n'ubukerarugendo ari ibirebana no gushora imari muri siporo ari ibirebana no kuzamura isura nziza y'igihugu ibyo byose ni inyungu inyungu umuntu yavuga ko zabonetse muri iyi bare yari ikintu ku nshuro ya mbere mu mateka yayo ikabera mu rwanda ku ruhande rwacu turashimira cyane rwose wowe jean claude munyandinda watubereye ijisho ngaho muri arena wabikurikiraniye hagufi zino ndwi zibiri zose na bagenzi bawe batandukanye warakoze cyane tunisigura ku bakunzi b'ijwi rya amerika kuko murumva ko turarababwiye ko dukorera mu mihana yacu hariho imikino ya nyuma iminota ya nyuma twakoze kino kiganiro imbere y'uko ano makuru dushobora kuyatunganya nico gituma ibiza kuvamo bwa nyuma jean claude munyandinda utwemereye ko mu gitondo vyose uza kubigarukako ndashimire cyane nanjye diane nabifuriza kugira ibihe byiza
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uko umuvuduko mu by'ubuhinga bwa none ugenda urushirizaho gutera imbere ubuhinga bwa none mu by'ubutunzi ubucuruzi n'amasoko nabyo nyine ntibisigara inyuma muri ino minsi haravugwa cyane ubwiyongere bw'amafaranga cihishwa cyangwa amafaranga adafatika mu ntoki yo kuri internet azwi mu congereza nka cryptocurrency muri yo hariho nk'ifaranga uh, banga rya bitcoin ryagiye ahagaragara ubwa mbere mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kuva ico gihe haramaze kuvuka ayandi menshi ku buryo amaze kurenga ibihumbi bine uko agenda avuka ni nako abantu barushirizaho kuyaguramwo imigabane bakayibikako ariko none ayo mafaranga akora gute uyabona gute agenzurwa nande ivyo n'ibindi mugenzi wacu edi rwema yabiganiriyeko na bwana olivier kamanzi umuhinga mu masoko y'imari n'imigabane aba mu gisagara ca chicago hano muri leta zunze ubumwe za amerika wenda kugira ngo abantu babyumve neza usanzwe hari amasoko abiri isoko rya kashi cyangwa se currency exchange zisanzwe hakabaho n'isoko ry'imari n'imigabane cyangwa stock exchange none ubu haje rero ubundi buryo bushyashya abantu bifashishije ikoranabuhanga bashobora kugura icyo bita faranga banga nk'uko wabyise ibyo ni ibintu bishyashya cyane bigezweho ubu ngubu muri iki gihe nk'uko wari umaze kubivuga wenda natangira nsobanura aho byaturutse mu buryo bwihuse bitinzemo noneho tugashobora gutangira gusobanura wenda icyo ari cyo faranga banga n'icyo ari cyo biravuga iki bikora gute noneho nk'ushaka kuba yagura yagura gute yagurira hehe cyangwa se tukamenya kuri iryo soko kuko narisobanuriye iryo soko ry'ifaranga banga navuze amasoko atatu isoko rya kashi isoko ry'impapuro ariryo bita stock exchange hakaba n'iri soko nyine ry'ifaranga banga ayo ni amasoko atatu muri iki gihe agezweho ubu rikaba ari ryo soko nyine rigezweho cyane cyane impamvu rigezweho nuko nta nta leta n'imwe cyangwa se nta mategeko arigenga icyo kintu cyo cyane mbere navugaho nibyo cyane gitumye iri soko rigezweho cyane ubundi ryatangiye ubwo hari abantu banditse ni abantu cyangwa umuntu cyangwa gurupe y'abantu banditse icyo bita white paper icyo gihe white paper twese twabyita nko gutanga amakuru ku kintu kitazwi bamaze kubyandika babishyira kuri interineti abantu barayibona bamaze kuyibona haje kuza iyo nyito yiyitiriwe umugabo witwa natoshi umugabo cyangwa se gurupe y'abantu witwa natoshi nakamoto abo ni abayapani wenda twavuga ko byaba byaraturutse mu buyapani cyangwa ntawe ubizi kuko niho byaje mu mwaka bibiri na karindwi uko nguko byatangiye kuri iryo soko rero ryitwa ifaranga banga korera koranabuhanga harimo ibicuruzwa ibicuruzwa biri kuri iryo soko ubwo nabyo turaza kubivuga n'ibicuruzwa byinshi hari ibyo ikizwi cyane ni icyitwa bitcoin ari nacyo cyatangijwe n'abo bayapani iyo white paper yandikaga kuri bitcoin niyo yasobanuraga icyo ari cyo abantu rero iza kumenyekana abantu batangira kuyigura bikoresheje ikoranabuhanga nk'izi twavuga ni icyo bitwa light coin hari doge coin abanyafurika natwe twazanye ibyacu hari ibyo bita oduwa coin oduwa coin nayo ni iy'abanyafurika yakozwe n'abanyafurika nayo ubwo hari abantu bashaka kumenya byinshi ni byinshi cyane nama biba ari byinshi ni uko buri muntu wese ukoresha ibyo bita protocols ni porogaramu informatike umuntu wese ushaka gushyiraho ubu buryo ukoreshejwe ifaranga mbaga buri wese yabikora ari ubizi agakoresha za protocol noneho akaba yakora porogaramu informatike cyangwa application akaba yabikora uvuze ko ari byinshi imibare mfite kugeza ubu ngubu igaragaza ko ayo mafaranga banga amaze kurenga hafi ibihumbi bitandatu na magana arindwi akaba afite agaciro ka tiririyoni ebyiri ubwo ni miliyari ibihumbi bibiri urebye nka taranzagisiyo cyangwa se ubucuruzi bwagiye buba nko kuri bitikoyini bwonyine bugeze nko kuri miliyoni ibihumbi birindwi niko navuga ariko ubucuruzi bugenda guhererekanya amafaranga agenda ava ku bantu agenda ku bandi gutyo ubwo wavugaga isoko ubwaryo uko rihagaze uko ringana ibyo uvuze nibyo nibyo rwose isoko ririmo ritera imbere cyane ni isoko ririmo ritera imbere cyane wari ukomoje kuri iyo ya bitcoin wenda ushobora kugerageza ukabwira abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya iyo bitcoin itangira mu bihumbi bibiri n'umunani yari ifite agaciro ndibaza ko kari nk'amadolari ari hasi y'icumi ubu ngubu bihagaze gute nibyo urumva ko byatangiye ku madolari agera nk'icumi ariko nababwira yuko byari bimegeze ku bihumbi mirongo itanu na bitanu by'amadolari uretse ko byagabanutse bigera ku bihumbi mirongo itanu ubwo wa mugabo ufite tesla yari kujya abantu bishyura bagura amamodoka ya tesla y'amamodoka yitwara yari yaremeye yuko abantu bashobora kwishyura kuko aho n'ikindi kintu ashaka kongeraho kuri aya masoko ni uko ushobora kwishyura ushobora kugura ibicuruzwa byose ukoresheje iri faranga banga ubwo rero uriya muntu wa tesla yari yaremeye ko ushobora gukoresha bitcoin kugira ngo ugure imodoka ejo bundi rero yarabihagaritse avuga yuko kubera bitewe n'iko hari ibidukikije byangiza kuko bitwara umuriro mwinshi cyane rero akavuga yuko bishobora kuba byakwangiza ibidukikije avuga ko abayabihagaritseho gato ko abantu bakwishyura bakoresha bitcoin ku buryo igiciro cyamanutse twavuze ko iri ni ifarangabanga rikoreshwa ahanini mu buryo bwa interineti ariko Elon Musk nk'uko wari ubivuze avuga ko kugira ngo ukore igiceri kimwe cy'iyo coin bifata umuriro mwinshi cyane ese ibyo biceri birahari ibiceri birahari rwose urumva iyo uvuze bitcoin coin uravuga uzi ko ari igiceri ni igiceri ni nk'uko waba ufite zahabu witunze mu rugo kuko wenda kugira ngo ibyo bintu uvuze ni byiza ese nk'ubundi urabizi ko ubikisha amafaranga ushobora kubikisha amafaranga mu rugo muri banki cyangwa se ukayashyira mu rugo nabyo ni uko rero hari icyo bita amasoko ukoreraho nk'isoko rinini rizwi cyane kuri kuri kirito karansi cyangwa se ifaranga banga iyitwa koyini bezi koyini bezi ushobora kugumisha mu buryo bwa tekinoloji bw'iterambere ukaba ariho ubitse ukabitsa bikaguma aho ngaho ariko ushobora no kubigura za koyini nk'ibiceri ukabitunga mu rugo nabyo niko bikora nibyo noneho wari uvuze ko ushobora gukoresha iryo farangabanga haba mu kugura kugurisha ushobora kugura imodoka nk'uko muri tesla basanzwe babikora nk'umuntu uri muri afurika aribaza iryo farangabanga kugira ngo rizagere kuri uwo muguzi bigenda gute icyiza cyabyo nta muntu ubikontorora aho waba uri ku isi hose waba uri muri afurika aho wari ku isi hose icyo ugomba gukora wenda ubwo ngubu uravuga ko ugura gute nk'umuntu ushaka kugura muri afurika cyangwa ushaka kugura ari aho wari uri hose cyane cyane muri afurika ugura gute nk'uko nabivuze hari isoko nk'uko twagura isoko isoko ry'imari n'imigabane n'iri soko ifarangabanga hari amasoko yabyo nk'isoko rinini nk'uko nabivuze ni iryitwa koyini bezi ufate koyini bezi puwe komu akadomo komu uragenda bifite na za apurikasiyo ushobora gushyira muri telefone yawe ugatangira kukagura nta kibazo n'ibintu byoroshye cyane kuba ufite telefone icyo bita simatifone ugateresharija iriya apurikasiyo yitwa koyinibezi dati kamu uhita ugura ushobora kugenda ugahita ugura igihe cyose ushakiye uhita utangira ukagura igihe ushakiye ushobora no kugurisha ubwo ngubwo twabivuze ni kirito karansi ushobora kugura izo za koyini ushobora no kuzikomberitisa ukabona kashi
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
akano nga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fasile gebehu twemye ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turaza kongera mu makuru yo mu gatondo